Welcome to my not so secret diary. We can talk about almost anything serious, hilarious, and so much information. Welcome to my not so secret diary. Then okay, how you go take hearing matter where if I tell you good morning, my neighbor, how you feeling, how you doing? Okay, you know. Live and direct as I still day here. My name is Siriman ACB MC Bluetooth CCFR and joining us live and direct on top the level of the show as I will take column. I will say now my not so secret diary because the one and only brainy in the building. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Before if to say you be DJ now for sharp pion pion pion that kind of thing. Do, do, yeah, they can't do uh, all those kind of things. But live and direct brainy, thank you say you don't join me live thank and direct so for much, the show. But but very very, very quickly by Brainy. Yeah. If anybody they hear your name, they're going to wonder who Brainy be, who Brainy be. Yeah. So in very, very, make I just talk at me like three seconds, just break down who be Brainy. Three seconds. Brainy a Nigerian music artist. Shikena. Shikena. Nigerian music artist. Yes. But I need ask the style of music what you they do. How yeah. you how you take cultivate them and how did they start? Um I been start with um, hip hop music because when I day young my uncle they always play Tupac. I grew okay. up for East for Abia State. Now my state of origin be that. And again, e one uncle I get like that, we always play Biggie and Tupac songs and Westlife songs. So mm. I always hmm. hear all, the, all, the, all Wait, Tupac, that... Biggie, and Westlife. I dey try yeah. think how your uncle the take reason. Do you Tupac, understand? Biggie, and Westlife. my uncle na my uncle na na na, na lover boy gangster. Hmm. Na so him be that yeah. So now all those kind of songs I used grow up until I come move come Lagos come do my secondary school. now from that time since that time i did live for lagos until my brain can switch talk say okay now music i go actually do and with that kind of idea i been start with hip-hop i been they do all these rap um, rap battle and they do yo yo yo and they do all those kind of things and then again, one level wey e come reach i can ask myself say how i go fit make this rap music why they do may if he caught like enter other people like layman waiting for streets, cause nobody layman layman no they hear all the rap wey jz the rap mm. i can't listen to Erika. Now from Erika, i can't cultivate my pigeon rap i listen to small of ice prince to small of that green listen to small of mi then he reach one level i can't talk say you know what i gotta make street hip hop. okay so now street hip hop and this now because right now you just break down the people who influence the style of music when yes, they do. Yes. Okay, so before we before we even enter the next level, first, more feel the actual style of music when they do, and in call this one something. Uh, yes. So more more more sample down first. Oh, yeah, then when no, we come back, we'll come talk other informations we follow onto the brand where they call Brainy. Oh, yeah. This one are one of the tracks we do. we call and something. we will go talk about the facts say in the Abuja and why actually potenta and we will they talk other things we follow take joy. Mona feel this jam. Huh. <laughs> MC Bluetooth. You make my heart go. You make my heart go. KDK. Oh sweet girl. Jim gym rock cash, make you no fear. And the boy they bubble beauty ko oh, beer. No son, yeah yeah, but dollar What if you I want àwọn ọmọ tó wà care. We are Bóyá walk back on through. We are striking pose. Any man wey no join us jump up quick Make I give you something, something we go match you, something we go mad you, something we dey cause you see my Make I give you something. Something we could met you, something we could mad you, something we the cause is in my car. I give you something, make I give you something, make I give you something, make I give you something, make I give you something, make I give you something, make I give you something, make I give you something. Nothing I don't call it a home. Mama, sorry, sorry, mama, sorry, sorry. Belinda don't call Amanda do ah, wá mama wá busy ti bus pine me best man busy ti bus time i did rap i did sing mo oh, ma just live and direct inside studio and he say he won't give us something now I say oh, oh sure, sure, sure. Can't give us the something and move. take the use that one take dey reason And it acts because anytime we person see you can't hear rebel movement rebel movement yeah. And recently, anytime where you post something for on because you say give you something, anytime where you post something for social media, they see they see the likes of like Yemi Alade, they always repost, yeah. they always talk about oh, listen to Brainy. What's be your relationship with Yemi Alade? Um, for the past two years plus, I've been there under um Ephesian music as um developing artist. So waiting that they call him now before you sign artist you suppose do artist development for the artist you go know if the artist is suitable for the market mm. you hmm. go groom him. You go record plenty song You go go <tsk> You go go shows you go know him potential. so now that kind of thing i did under efizin music until early this year our mid mid year mm. na i hmm. come sign contract officially with efizi eh, music so now i did under emel ade. um, Modern Record Label. That's wow. Fizzy Music. Wow, that, that, that, that one a big move, oh, but how did they find you first? Because the reason why they ask this question, I see a lot of young artists go to talk, say, ah, it they very hard to get signed. Yeah. Uh, the process they always they hard. Then they, when they can't give you contract, yeah. they can't be like say they want sit on top of your head, all those kind of things. You can't hear different discussion of oh, there be people maybe they look me like prospect. How do you take even look person first like prospect first? Mm, well, as it takes start now 2017 when I see the inside Unilag, I did my fine I did my third year because now 2018 I graduated from Unilag mm. philosophy. Um, so I did my third year and I did do freestyles for Instagram. I always do all these freestyles. I go rap on top instrument. I go post them for IG. So now so Yemi like they can't get one competition which they do for one song for her album titled am um, heart rubber now the way wey the competition take go now, she put the instrumental up she talks to anybody with her rap on top this beat mm. not get full people will be saying and go like am and then go view am highest views Now im go win studio equipment and im go dey for the remix of the song Now so it take happen oh. I do my freestyle that day i post them, and as god take do am Now me come in the competition and mm. since that time till like six months later i can't get message from yemi alade management talk say then they see the way they push my music dem dey see the way they work and then go like support me make i dey do the music proper proper mm. as hmm. proper artist since then now i deal with yemi alade o. Oh. Mm, because I remember say the, the first time we actually first see you minus with the remix where you been do yeah. with Yemi Alade now when she been do her concert last two years. She in the last two years where she been come Abuja, mm-hmm. come run her um, Mama Africa concert yeah. and and you been perform for stage and I've been actually see the vibe and everything plus how people. But I, I, I need ask like from 2017 reach now like how yeah. the reception to your music don't take day man it don't grow it don't grow i know if you lie for you because right now the thing we even carry me come abuja and show You understand? Mm. So and e people no go call you conscious if you no get everything to offer for their show so they don't see the movement they don't see the energy what they bring on stage they don't see say this guy if he come my show like this he guarantee me say people go come people go buy tickets and he go entertain us well well so now so e don't be from Lagos to Kaduna to Jos to Abuja to Enugu to Imo to Abia every na so you don dey move na so I don dey move oh. like this I be Johnny Walker like this oh. you say you be Johnny Walker <laughs> but I need ask another question because now wey you be mention social media and how social media help help the push. Yeah. so you go really talk say social media na na na channel for young artists or even artists wey don dey established maybe say they set their mark. yeah um, to be very honest eh, we don reach the level for music industry wey be say you no even need record label to be successful artist. Hmm. everything wey you need don dey your phone because now you fit distribute your music by yourself for online as an artist wey no get label you fit push your music by yourself you fit make videos every day saying download my music download my music you fit na that same place you go fit do live video you go play your music people go see am so basically everything wey you wan do na social media don do am now wey be say e don dey easy for everybody that time wey i dey small we no get social media na everything na radio or you go you go do small gathering for one place inside one hall you go, hmm. you go call am show but now they don't they do since this corona outbreak you don't see say people don't they do virtual shows yeah for online so now so you be now social media now the way forward for any artist if you say you know get big platform like record label to push your music okay so talking about coronavirus now because you even just mentioned this pandemic yeah. Now, how how did it not affect your music ah my brother before i feel talks i did get show show show show show now i did get sh- <laughs> is in that sh- show nash i dey get now because i no feel like for you the way wey music art um, nigerian music artists fit make money na through streaming and majorly shows and endorsements now if you come comot if you come comot the major one wey be shows. Mm. how you hmm. feel say we go dey feed my brother na garri and groundnut dey drink for our house. Make hey, garri and groundnut as you dey even take talk yesterday when i dey pass utako i buy one kind edo groundnut aochi groundnut like that for utako no worry you go pass that area shey na abuja you come how you dey feel the abuja road e sweet va. abuja road too sweet see yeah. eh god know say if i wan do am. I fit just talk say I sick, say I one day for Abuja, say, I, say I. No, Abuja no dey accommodate say, sick people. You go back um, to oh, Lagos. Oh my <laughs> God! because my brother, anywhere where I go for Abuja, if i check my google map i just dey see blue blue blue blue blue. the road just clear. if you go lagos my brother as you dey comot your house if you just on your google map first of all e go tell you say congestion detected in several areas you go come see red then you come see time to destination you go see two hours plus estimated time but for abuja here everything na ten minutes fifteen minutes sixteen minutes and the journey na long journey but you wan say how this road take free like this Hmm. and the road come wide and e come clean. so you call it jealous abuja. park come park come but we go chase you comot we no dey entertain visitors <laughs> we no dey entertain visitors but make una no forget say the voice wey una dey hear na the one and only brainy and in dey live and direct inside studio yes, so. we just dey vibe to him new sound but brainy you get tracks out i yes, know recently yes. you been drop a couple but you get any body of work. When I mean body of work, you get either album out, you get EP out. Yeah. I've eh, been e waiting the ground. Uh, I've been dropped EP 2019, September 6, 2019. Title of the EP na chapter one, and na eight tracks with the inside down. And the reason why I name am chapter one now because see na the first official body of work wey I drop under Efizi when mm. I hmm. join Efizi. So I want tell people say as I don't join these people like this, so oh, for the book of Brini. Not chapter one be this. Brainy chapter one. Exactly. So make an open and read them, enjoy them. Hmm. No, be small something. Talking about enjoy them, I don't know why he named this one. Oh baby, oh baby. Yeah. I don't know why he named one like that, but uh, we define who be the baby. We in the oh baby for here. <laughs> but the eh, moment I feel this track, when we come back, Brainy still here. And if you want gist with them, all you need do now to call us live and direct and mail for vibe on top the studio as we did talk yes, now. Sir. But more take her, oh baby, oh baby. That's why they take all this track. Enjoy. Okay, boss. Mua Mr. One Time kí bá náà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Bébè. Mr. One Time. Bébè bébè bébè. Mua One Time baby. <laughs> Brainy baby. Don't the boss since 06 i was on me before they notice. talking of girls and guys i no miss so no even reason me you know this i get like 100 pounds to lavish and another 500 to garnish your appetite if only you can make this my congee start to vanish igbo man with a container look bad, i'm just sinner akim sweet car i been a nigga for my famina so baby just shake cuckoo I just need your O22. I get the cash where go do you. Now bani at a tutu. I say you small. It still remain now. bí a kàn fún ẹ jẹ kí ló máa ń ṣe yín náà kí ló dé it still remain na bí a kàn fún ẹ jẹ kí ló máa ń ṣe yín náà. èmi jẹ jí bàbí ṣúgà dàdí ready to spend on you come my after party agbani darego set àwọn black china oríjó lọmọ náà ọbúgi fake china jókòó sí Adim konfotebu Pomo if you need mi Adim avelebu Baby josh e gugu I need your o2dru Get cash we go do you Na bani atil o2dru I say nye mousman I sti rime nan bí a kàn fún ẹ̀jẹ̀ kí ló máa ń ṣe yín náà kí ló dé the still remain náà bí a kàn fún ẹ̀jẹ̀ kí ló máa ń ṣe yín náà. ṣé mo mọ àwọn ti kọ́ńténà. I want to be small something. As he did here, they talk about all the containers and all the money in the talk may obebe come chop to say we see the talk say economy hard you they call babe make they can chop your money but how you take do this thing because for inside this track you mix igbo and yoruba inside normal statement how you take do am and how many languages you they speak. Um, i feel speak one two three four that's english pidgin yoruba Igbo. I want learn Hausa. If I learn Hausa, Well, as in you they speak Yoruba fluently, they speak Igbo fluently. Yes. And I'm say ofuma ofuma. Mo le sọ Yoruba dada. Wow. <laughs> no, it actually good because uh, e show for inside the music what you they do. Now, now because say if if you get the way wey hunger go take beat you, eh, you go look your market, you go say, I get Yoruba fans, I get Igbo fans. I get English fans, I get pidgin English fans. How I go fit make everybody they happy at the same time? Hmm. okay make i do one like this i go speak igbo yoruba pidgin and english together anyone wey fit hear me hear am you go sha understand am no worry no be small something na you mix am put for inside this track but how so your songs dey everywhere where everybody fit take down yes yes yes all streaming platforms if you go youtube you go see am youtube na brainy vevo b-r-a-i-n E E V E V O. Even the video I just dropped recently, that was a video for my song Girls. It don't okay. pass 500k views for YouTube. Wow, nice. That that one are like the biggest achievement where I don't say okay, oh, I settle down, God settle down, bless me with that achievement. With that one. Say. But you know, say I see they hear this thing about streaming platforms, yeah. YouTube, yeah. all these things that they pay. Then they pay, oh, then they pay, oh, but the way when they pay now, if your fans they very very vibrant enough to go online, search for your music, and take our time to listen to it. Because all these streaming platforms no go pay you if your song just did and nobody dey hear am. Do you hmm. understand? So you e get the way they take calculate am where we no go fit up on top radio here, but you e get the way they calculate am wey be say e you calculate am finish you go say now so so and so people hear your song now so so and so money you don't make. So another all streaming platform where they pay na um, platforms like um, Spotify, Apple Music, Pandora. um, Boomplay, um, Audio Mac, basically all these platforms, and even YouTube. Actually, mm. YouTube now like the biggest platform to actually earn money these days. Now, why you go see say comedians they everybody they drop video, they, they drop. So, so talking about dropping content and yeah. how how dropping of content because before we they see where artists go just drop song no visuals. Mm-hmm. Why be saying now everybody they hustle to get visuals of everything online? Uh, well, basically, now now now the thing where people see nine defeats, remember easily okay in the sense that if person tell you say if you never hear of um, obama before and person tell you say obama dey come nigeria mm. based on say you never see am before you go say eh okay he dey come nigeria based on you never hear of am before o oh. now imagine say you dey watch tv one day and you can't see say dem show obama for tv if person tell you say obama dey come you go fit get idea of wetin dey happen you go talk say ah obama dat guy wey be president of um, abi former president of america oh na him dey come nigeria oh at least you don get picture of wetin the person dey talk about na so e be also for entertainment industry e den talk say brainy just drop song and the song make sense if you don hear am before if you never see who brainy be before when you don finally see the video you fit dey able to connect with the artist based on say me now we be say god don bless me he make me fine boy if guests hear my song now and they like the song if they come see my video for tv they go say ah omo this boy fine oo oh. e go make dem wan hear the song again no how eh. no how na so god dey take do am. so so your own na baba for the guests abi. Um, na so god take do am even <laughs> when even when god create adam he talk say make i remove one rib make i create eve you know eh. why i create woman. Eh, so na Baba for the girls so, last last. Ah, if you put am like that no know wahala i create am. <laughs> but talking about the brand talking about the brand brainy wetin yeah. be the future of brainy. ah man brainy is going to be a world artist by the grace of God. Na artist wey be say im go tour the world, im go perform on big stages, im go make Nigeria proud, im go make everybody wey don invest in time and money to. bring in music and go make all of them proud because this thing why they do no be only nigeria no be only africa i dey look see, i want carry this music go mm. and you get bigger dreams where i get i want also represent top brands in the world i want i want do great exploits with my music So talking about the great exploits now, yeah. you don't drop the brainy chapter one. Yeah. Would they expect chapter two Abi will come say this is the brain? Maybe maybe that the name of the the album and they give you idea oh, because now I saw idea they take. Wahala, you say this is the brain. No, yeah. in short, I go name am medulla oblongata. on an idea oh. if you be say that the first time one una the year on, on my not so secret diary na, say brain wan drop album na true you fit just walk like that you, oh. you go call it next album o medulla oblongata or you fit call am this is the brain <laughs> ah Jesu. So, but when will they get? When will they expect something like um, that? Chapter two suppose don't drop um this year. Like this month we be did now, this December. We Why? Be but you, you, wait for another lockdown before you drop them. No be lockdown. I, I look. Oh. I actually look everywhere. I, I see say almost um, everybody just they drop album. Everybody just they drop album. Mm. You know go day why I say I go they follow person like whiskey that do go the drag markets. You understand? Okay. Everybody getting your own time to shine. You know say sun and moon, then be great stars. mm. but sun dey shine for day moon dey shine for night the moon wey dey shine for night no be say e no fit shine for day but im e get sense im e know say me i be white na for black i go shine well well mm. so me i no look and see say omo. Um, e go good make i just keep my chapter two till next year which is 2021 so 2021 as we dey enter am okay so see the thing eh? eh, normally i dey like make people dey give expo so i go off mic maybe say na me and you just talk you understand i go like no any surprises dey the album wey we suppose dey expect you understand i don hmm. make i just go off mic sef. no no off mic no okay. off mic i know say you dey me you know you just do your hand down like say you off mic <laughs> surprises dey and the surprises wey dey na the surprises wey dey. which one be na the surprises wey dey we get so we are no call name but we get collaborations for the album. yes we get collaborations for the album. Like so, like how many tracks we did the album? Like enough tracks. Which one be like enough track? <laughs> Dollar, give me information. Mo will take one call. Mo will take one call. It be like say person will ask you question. Oh, yeah, because this this matter, how, how you go just if you see talk see, I don't off mic. You understand? I know say don't off mic. I dey hear myself for the mic. Oh yeah, make off am. Eh, I, I did. I no no worry now. We did. How many tracks did the album? Enough tracks did the album. Which one be not? Oh, will they come? I bet the song they play for background. What what's all this? agbani darego set àwọn black china òrìjó lọmọ náà ọ̀bùgì fake china jókòó sí adim comfortable wọ́n mú if you need me. Need me. and I'm available. Baby, just shake goo. I need your O22. Get cash, where go do you? Not bunny atilo too. I say you small. It still remain now. Bí a kàn fún ẹ jẹ, kí ló máa ń ṣe It still remain now. Bí a kàn fún ẹ jẹ, kí ló máa ń ṣe yín náà? i Definitely want you to hear that track, oh, baby, and I still Brainy and India on top of the track as we serve, we still deal with him. But Brainy, yes, boss. We don't talk the future, we don't talk about the fact, say yeah. the album. But what will be the title of the album? <sighs> na chapter two. I do okay, like okay. Not chapter be, two. No be album. Not na EP. still EP. Na EP. Chapter so, two. Na chapter two. But yes. we expect any album because EP na extended play. Yes. EP they like help me, help me, help me. Na e dey shout. So when will they get the major work because share EP. What is be the idea of EP basically? Um, from the normal knowledge of music, EP a body of work We be say all the tracks if you put them together, if you play all of them together, the time span e dey below thirty minutes. okay so anybody of work wey be say you see the time span and dey write for the time span you see am say na thirty-two minutes just know say na album but if e dey below thirty minutes na ep and the reason why i dey able to release eps or the reason why i wan drop ep na because i don realize say the at ten tion span of listeners these days e don dey cut short before we fit hear peace question wey be say na four minutes twenty seconds mm. but now if you check most of the songs na two minutes thirty seconds. na two minutes thirty two, two minutes forty-five so i don look am say e be like say una at ten tion span dey cut short so make i do am like this i go put out this one two three four five six seven eight nine ten eleven songs or one two three four five six seven songs i know say they you dey look my mouth make i tell you how many tracks dey talk am i go i go confuse you today. but now wey you don tell us say na thirty minutes be the ep yeah, okay uh, so that we'll one dey we go divide thirty minutes <laughs> you never see anything we we'll divide am thirty minutes but basically the reason songs. the reason why i dey release ep na because say at ten tion span don dey reduce these days and i dey find the easier Bring easiest way wetin be that. five songs six six minutes each five songs six minutes no my my last ep na eight eight tracks dey now. why you dey confuse me now. no if you check am chapter one chapter one na eight tracks now. okay so uh -huh. eight. so how you wan take divide. na seven tracks. na seven tracks. yes. anyhow wey god wan do am na we go do am now. abi. abi. na twelve tracks. ah e no go bad o e no go bad e no go <laughs> bad. benny give me expo na why you dey do like this. see now? okay make una just know say more than more than three songs dey the ep. which kind talk be that one the three songs na ten ten minutes. <laughs> what's all this. what what type of this is that. this man no kill me no worry when the ep drop going go enjoy am. oh, yeah, na definitely go enjoy am thank you very very much oh, yeah, brainy say you show face for inside studio thank come so follow much. us to the gist and we really enjoy them because definitely you really come with something for yes, inside boss. studio yes, so wanna enjoy something a brainy day here and definitely we look towards the future yes, and boss. that ep where he talks in na brainy chapter two mm -hmm. after mm-hmm. chapter one don't take drop mm -hmm. we will still dey wait more oh, yeah, enjoy something.